mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mu rwanda uh, kwiyamamaza ku matora y'abadepite birakomeje piyesi imberakuri iramutse ibonye imyanya mu nteko cyangwa se no mu zindi nzego zifata ibyemezo umwarimu tuzakora uko dushoboye kose agira ubuzima bwiza nk'ubwo n'abandi bafite uwo ni christine mukabuna ni perezida w'ishyaka piyesi mberakuri avuga icyo ishyaka rye rizamarira abaturage riramutse ribonye abarihagararira amatora y'abadepite iyo nkuru n'izindi zirimo ubushyamirane mu burasirazuba bwa kongo turazigarukaho mu kanya gato amakuru avugwa mu karere reka tuyahere mu rwanda aho muri ibi bihe bari mu bikorwa byo kwiyamamariza imyanya yo kwinjira mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ishyaka pesi mberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu rwanda naryo riri kwiyamamaza ryagaragaje imigabo n'imigambi yaryo mu kiganiro ryahaye abanyamakuru iryo shyaka ryavuze ko inzego z'ubuzima ubuhinzi n'ubworozi ndetse n'urwego rw'uburezi zagombye guhinduka kuko bigaragara ko zigifite ibibazo bibangamiye rubanda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa bagaragariza itangazamakuru imigabo n'imigambi bashyize imbere mu ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda naryo riri kwiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko mu matora y'abadepite mu kwezi gutaha ku isonga hari inzego eshatu bavuga ko zagombye guhinduka uhereye ku rwego rw'ubuzima bahagarariye pesi imbera kuri baravuga ko hakigaragara uruhuri rw'ibibazo by'ubuvuzi bishingiye ku burangare bw'abaganga butera impfu za hato na hato baravuga kandi ko hagombye gusubiraho ishuri ryigisha ubuforomo abiga ayo masomo bakayahera hasi aho kuyafatira muri za kaminuza n'amashuri makuru ku bahagarariye pesi imbera kuri ku rwego rw'ubuhinzi n'ubworozi narwo ngo rwagombye kuba rutunga bihagije abarukora aho kumva hirya no hino hakomeza kuzamuka ibibazo by'inzara n'amapfa kandi u rwanda rufite imigezi n'ibiyaga naho ku rwego rw'uburezi naho abo mu ishyaka pesi imbera kuri barakomeza kuvuga ko narwo rwazambye kubera ireme ry'uburezi rikomeza gucumbagira byose ngo bishingiye ku mibereho mibi ya mwarimu ukurikije ibisobanurwa na pesi imbera kuri birasa n'ibyumvikanisha ko hakiri ubusumbane bukabije mu mishahara y'abakozi ba leta mu gihe rero batsinda amatora bakizeza ko ibyo byahinduka madame christine mukabunari ni perezida w'ishyaka pesi imberakuri pesi imberakuri iramutse ibonye imyanya mu nteko cyangwa se no mu zindi nzego zifata ibyemezo umwarimu tuzakora uko dushoboye kose agira ubuzima bwiza nk'ubwo n'abandi bafite umwarimu ufite lisansi ahembwa ibihumbi ijana na makumyabiri undi muntu ufite lisansi ugiye gukora ahandi ahera nibura ku bihumbi magana atatu niba ntabeshya kandi twareba umusaruro tugasanga umwarimu wari gutanga umusaruro kurusha uwo wundi indi ngingo ishyaka pesi imberakuri isanga yagombye kugira igikorwaho niyo kwita ku mutungo bwite wa muntu yaba uwimukanwa n'utimukanwa aha hagarukwa ku ngingo yo kwimura abaturage bya hato na hato kubera ibikorwa by'inyungu rusange ikunze kutumvikanwaho madame mukabunana akavuga ko byagombye gukorwa hatagize uruhande rubangamirwa hagombye kubaho ibiganiro byerekeranye cyane cyane n'ikigiye kuhakorerwa kuko abaturage bafite ibitekerezo by'aho batuye bafite n'uburenganzira nyine bw'aho batuye bakwiye rero kubanza kubwirwa bati ahangaha hagiye gukorerwa iki n'iki icyo bamara kukimenya bakavuga bati koko nibyo reka tuveho kubera inyungu rusange z'igihugu kuva ishyaka pesi imbera kuri ryashingwa mu bihumbi bibiri n'icyenda ni ubugira kabiri ryiyamamariza kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku nshuro ya mbere ntiryabashije kugera no kuri rimwe ku ijana by'amajwi kuko bagize zeru n'ibice mirongo itanu na bitandatu ku ijana nyamara amagingo ayikora isobanura ngo ryifitiye icyizere umukuru w'iri shyaka akavuga ko ku nshuro ya mbere bahuye n'ingorane zirimo kubangamirwa n'abategetsi mu nzego z'ibanze ariko amagingo aya ngo hari impinduka hari aho twageraga ugasanga abayobozi b'inzego z'ibanze baradufata nk'ari ishyaka rirwanya leta cyangwa se ishyaka ry'iterabwoba rije kuzana intambara wenda cyangwa se ibindi bintu by'imvururu icyo gihe rero ndumva cyararenze ubu ngubu imyumvire yarazamutse kuko tubibonera uko tugenda dukorana n'abayobozi batandukanye ubu ngubu twizera ko amatora azagenda neza ko abayobozi b'inzego z'ibanze bazatureka tukiyamamaza neza batongeye kutubangamira ni nabyo dusaba ku rundi ruhande na n'ubu hari ibisa n'ibicamarenga ko haba hakirimo ibibazo kuko byumvikanye ko ku munsi wa mbere ubwo PS imberakuri yiyamamarizaga i Gasabo ngo byabonetse ko abaturage bayigenderaga kure badashaka kwegera aho biyamamarizaga icyo gihe abaturage ngo babarungurukaga binkinze ku nsina abandi ku biti by'amakawa ariko kuri PS imberakuri ubwabyo bitera ishema ahubwo byaduhaye icyizere gikomeye kuba umuntu yibereye mu ikawa no mu ntoki akajya gutelefona ati ndi hano mu ikawa ye atari kumva resinza mwese si icyizere najya se mu cyumba cy'itora ntawe umuhagaze hejuru azabuzwa n'iki kudutora yirengagije risike ashobora guhura nayo mu ikawa inzoka yamurya ibiki ariko ajya kudukurikirana ari mu ikawa abanyamakuru twajyanye barabibonye ibyo rero ni icyizere gikomeye cyane ahubwo byaduhaye imbaraga zikomeye tuzi ko tuzatsinda bamwe mu banyamakuru bari mu kiganiro n'ishyaka pesi imberakuri bayibajije impamvu mu migabo n'imigambi yaryo nk'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi riguma kunenga ibiriho gusa aho guhanga ibishya naho ku bwa pesi imberakuri no kunenga ibitagenda babyereka leta nabyo ntibisanzwe ikintu cyihariye cya mbere ni uko tuvuga ibitagenda neza buriya ntabwo byoroshye ko umuntu atinyuka akavuga ibintu bitagenda neza mu gihugu uwo ni wo mwihariko wacu twe tubona kandi ni umusanzu ukomeye dutanga nasoza nkwibutsa ko amashyaka atanu ariyo ari guhatanira kubona abayaturukamo batorewe ku mwanya w'abadepite arangajwe imbere na fpr inkotanyi rimaze imyaka makumyabiri n'ine ku butegetsi n'andi mashyaka atandatu bafatanije ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza psd n'ishyaka riharanira ukwishyura ukizana kwa muntu pr yombi afatwa nk'amashyaka ari mu kwaha kwa fpr inkotanyi hari kandi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije n'ishyaka ps imberakuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho abakandida bigenga nabo niba naribo bwana philippe mpayimana bwana janvier nsengiyumva bwana ali hussein sebagenzi na bwana elisam salimu ntibanyendera yaba ishyaka cyangwa umukandida wigenga ni ihame ko bagomba kugira amajwi angana n'atanu ku ijana ngo babashe kubona imyanya amatora y'abadepite ateganijwe kuva ku itariki ebyiri kugeza ku itariki enye z'ukwezi kwa cyenda aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali impunzi z'abarundi zituye mu mujyi wa kampala aho ni mu gihugu cya uganda zivuga ko zifite ikibazo cy'umutekano muke ku buryo zimwe muri zo ngo zimaze gushimutwa abandi bakaburirwa irengero muri icyo gihugu ubu haravugwa ifatwa ry'umwe mu barundi ubarizwa mu maboko ya polisi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika ignatius bahise ukurikije ishyirahamwe ry'impunzi z'abarundi hano mu mujyi wa kampala ntiziramenya iherezo rya mugenzi wazo uba ufungiwe ku kigo cya polisi ariko bakeka ko ifatwa rye ryaba rishingiye ku bintu bya politike bikomoka mu burundi akaba ariyo mpamvu ubutegetsi bw'icyo gihugu bumushakisha navuganye na perezida w'iryo shyirahamwe bwana ndayisenga frederico abanza kumbwira mugenzi wabo wafashwe uwo ari we yitwa maronko marcel bamufatiye iki icyo bamufatiye ntibaratubwira neza bavuga ngo yoba yarivye ngo amafaranga muri bankobu akatubwira ariko aratubwira atubwira ko atigeze akorayo ariko icyo tuzi icyo yatubwiye ni uko yanakitweretse ni uko yari afise dekre imunoma imu, imu, imu, akora muri developement uh, communal nk'umuyobozi hano yafashwe n'igipolisi cya Uganda bivuze ko yafashwe mu buryo buciye mu mategeko yafashwe n'igipolisi cya uganda amasaha y'ijoro kimufata kimukuye mu rushengero aho yari aravuga ubutumwa barondera umwagiriza barabura bavuga bati ngo ni ambasade yadutumye kugufata none ko ambasade yabatumye yo yiri hehe kugira ngo iheze twagirize icyo mutwagiriza ni icyahe barayirondera icyo gihe barabura mu nyuma rero mu masaha ashira umugoroba niho ambasaderi bwiwe niwe yaza azanana n'ushinzwe umutekano wo bita atashe militeri bashyitseho noneho ntibavugishije n'abo bantu bavugana n'abapolisi baho bashobora gusubira barigira mu nyuma bagiye kubabwira yuko ushaka kibazo noneho kivuye mu minwa y'icyo gipolisi kigiye muri interpol naho kandi agifungiwe ngaho hantu none bababwiye ko ntabwo twavuga ko yashakishwaga n'uburundi ariko bike muri interpol batubwiye niko batubwiye tugiyeyo dusanga aho muri interpol icyo kibazo gisa nk'uko giteye amakenga umutahe wo kumuhagarika wasinyiwe i bujumbura washyizwe ku mukono ku munsi wa gatanu ariko we yafashwe ku munsi wa kane
ushinzwe umutekano w'impunzi mu kigo cya leta gishinzwe impunzi bwana douglas asimwe yabwiye ijwi rya amerika y'uko ataramenya neza amakuru y'ifatwa ry'iyo mpunzi ko igipolisi aricyo gishobora kuyatanga ariko umuvugizi wa polisi ya uganda bwana emilian kayima yambwiye yuko bagisuzuma ibifashe kuri iyo mpunzi ko batari bagira icyo babivugaho ati ibyo ari byo byose baza gukurikiza amategeko nyamara ikigiye gukurikirana ntikiramenyekana neza dore ko impunzi zifite impungenge y'uko mugenzi wabo ashobora gusubizwa mu gihugu bitanyuze mu mategeko kandi akaba zivuga ko hari na bagenzi babo benshi bagenda bafatwa bakaburirwa irengero ariko amategeko mpuzamahanga avuga ko mu gihe impunzi isanzwe ifite amakosa umuryango wita ku mpunzi HCR hamwe na leta cyatanze ubuhunzi bakwiye kubanza gusuzuma neza iby'iyo mpunzi ishinjwa n'igihugu yaturutsemo mbere y'uko ifatirwa icyemezo cyo gusubizwa mu rugo kugira ngo ikurikiranwe n'amategeko ariko ukurikije bwana ndayisenga bagenzi babo basubizwa mu Burundi ntibabona ubutabera kuko turazi yuko abasubizwa hariya bagiye mu binogo rusange nk'abandi bose barabishe benshi ngaha twe twarahunze abandi bari mu binogo rusange barabishe abandi bashitseyo babashikiriza mu magereza nta rubanza babacira jewe ku bwanjye nibaza yuko ari imvo za politike urumva bakubwira ngo wishaka ko kurya ntabura iza gukoza rero nibaza yuko umuntu wese muri twebwe barashobora kwiyumvira icyo bamwagiriza bakakironka hanyuma bakamufata bakamutwara hamwe ibyo baramuka bibakundiye ariko uvuze ngo abantu bava hano bagafatwa bakaburirwa irengero biba bishatse kuvuga nk'aho uganda yabakira ikaba ubuhungiro itabacungira umutekano sinoba ndabivuga uko kumbure noba ndabarenganije aha twahongeye rero ntitwavuga ngo byose biragororotse je nabona bagerageza uko bashoboye muga twobasaba gusumbirizaho bakatwitwararika bakadufasha bakumva ko dufite ikibazo kidasanzwe jewe ubwanje hariho umuntu yanyandikiye ni vuba cyane kumbure na jewe ndi kuri urwo rutonde yambwiye ati isi ni nto cyane mu ijambo rimwe yarambwiye ati nawe ndagushatse uno munsi ndagushikira yari hano uganda yari mu burundi yari mu burundi ignatius bahizi ijwi rya amerika kampala abahagarariye abaturage bo mu karere ka bijombo muri teritwari ya uvira muri kivu y'amajyepfo aho ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo barasaba ubutegetsi kubafasha gukemura ikibazo cy'imvururu zituruka ku ishyamirana ry'amoko atuye ako karere ariko ariyo y'abanyamurenge ababembe abanyintu abafurero abavira ndetse n'abatwa abo bavuga ko amakimbirane ashyamiranyije insoresore zo muri ayo moko asa n'ayahagaritse ubuzima kuva mu myaka ibiri ishize ndetse abaturage babarirwa mu bihumbi bakaba bamaze guhunga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika tim stokle mutijima abo bavuga ari kumvikana baturuka mu karere ka bijombo bavuga ko izo mvururu zatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu zikaba zishyamiranyije insoresore zo muri ayo moko yose zigabye ukubiri harimo itsinda ry'abanyamurenge ryiyise twirwaneho ndetse n'iry'andi moko asigaye ryiyise bironze bishambuke bishatse kuvuga ngo nibishaka bisenyuke imiryango ya sosiyete sivili ivuga ko itsinda rimwe ryadukira imihana y'abo badahuje ubwoko rikica abaturage rigatwika amazu ndetse rigasahura amatungo yiganjemo inka abo bakavuga ko abantu barenga ijana na makumyabiri bamaze kuhasiga ubuzima muri make ubuzima bwahagaze aho muri bijombo ari nacyo cyatumye bahaguruka bakajya gutakambira ubutegetsi ku rwego rw'intara bwana majari wa kanazi ahagarariye sosiyete sivili muri teritwari ya uvira iki kibazo gikomeje kubangamira abaturage cyane inzu nyinshi zaratwitswe amatungo arasahurwa abantu baricwa ndetse benshi ubu baranahunze ibyo rero nibyo byaduhagurukije tuza guhura n'abayobozi b'intara tubasaba gukora ibishoboka bakadufasha kugira ngo amahoro agaruke muri bijombo bamwe mu baturage bagaragaza ko iki kibazo giterwa n'umwami w'abavira ushyiraho abashefu babiri batandukanye icyarimwe ariko kandi gikomeza gutangaza kandi kikanayobera nuko n'ubwo insoresore z'aya moko zikomeza gushyamirana ababyeyi bazo bo mu moko yose aho bahungiye bo bumvikana nta kibazo bafitanye ababyeyi bahungira hamwe b'ayo moko ariko abasore bakarwana nicyo kibazo gitangaje muri bijombo abo babyeyi bari muri uvira bamanuka bashoreranye ufite uwabuze ihamba agahembura uwundi umunyamurenge agahembura umupfurero ariko abasore babo bariko barwana mbega bijombo ababyeyi bose b'amoko yose ko barahunga abana babo babananiye aba bavuga ko bahagarariye abaturage bavuga ko bitewe n'intambara zaranze ako karere hari intwaro nyinshi zikwirakwiye mu baturage ari nazo urwo rubyiruko rwifashisha muri izo mvururu zigenda zifata intera umunsi ku wundi bityo bagasaba ubutegetsi kongera umubare w'abasirikare ba leta FRDC aho mu bijombo bafasha mu kwambura intwari izo nsoresore ubutegetsi bw'intara ya Kivu y'amajyepfo buravuga ko bugiye gukora ibishoboka mu gufasha ngo izo mvururu zihagarare ariko kandi bugasaba abaturage gufatikanya nabwo bwana claude nyamugabo ni guverineri w'iyi ntara guverinoma igiye gushyiraho ingamba zose zishoboka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo muri bijombo gusa ibyo bigomba gukorwa binyuze mu bufatanye n'abanyabijombo kuko nta na kimwe cyashoboka mu gihe abaturage ba bijombo ubwabo badashaka umutekano niyo mpamvu rero mbasaba kubigiramo uruhare bagakorana n'ingabo zacu tugiye kuhohereza ku bwinshi kandi zinafite ubunararibonye bushoboka ku buryo amahoro agaruka vuba cyane muri kiriya gice cya teritwari ubutegetsi bwa kivu y'amajyepfo kandi burizeza ko bugiye gukora ibishoboka mu kugeza imfashanyo ku bavanywe mu byabo n'izo mvururu aho bakwirakwye mu tundi turere nakwibutsa ko uretse n'izi nsoresore zihungabanya umutekano aho mu bijombo akari n'akarere kagaragaramo imitwe myinshi yitwaje intwaro irimo n'ivuga ko irwanya ubutegetsi bw'ibihugu bituranye by'u rwanda n'uburundi bikumvikana rero ko guhagarika izi nsoresore byonyine bidahagije ngo amahoro arambye aboneka aha muri bijombo ndetse no mu tundi duce tugize teritwari ya uvira remistokre mutijima ijwi rya amerika ibukavu muri kivu y'amajyepfo iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda indwara y'ibitimbo bamwe bita imidido mu kinyarwanda mu kirundi bakayita imisozi cyangwa elephantiasis mu gifaransa ni imwe mu ndwara zititaweho hari abibaza ko ari indwara idakira ntibayivuze bakazarinda bayisazana abakunzi b'ijwi rya amerika badusabye kubaganirira kuri iyi ndwara mu kanya mugenzi wacu eugenia mukankusi yasabye ibisobanuro bwana jean bosco mbonigaba uyu akaba ari umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho uh, mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc aho ni mu gihugu cy'u rwanda ino ndwara ni indwara akenshi itayigaragaza iyo umuntu ayibonye kuko ni indwara yo kubyimba ibirenge cyane cyane byo hasi uhereye hano ku kirenge ikintu dukandagiza hasi kuzamuka ukageza wenda n'ahangaha mu mavi mu rwanda cyane cyane ikunze kuhaboneka ubundi hari indwara ikunze kuzitegura n'impamvu zitandukanye cyane cyane izizwi cyane ku isi ni ebyiri cyane cyane iyitwa obukomyoze iyo ngiyo rero umuntu yandura kenshi bitewe no kugenda n'ibirenge igihe kirekire ku butaka bufitemo ubutare bwihariye bwinjira mu ruhu indi ndwara ikaba ari indwara ya filariyoze lymphatique yo iterwa n'agakoko cyangwa se bita parazite cyangwa se mu kinyarwanda muri kindi kinyarwanda indiririzi ako kaba katerwa n'umubu uri mu muntu hanyuma ukamushyiramo ubwoko bw'ako bw'iyo ndwara hanyuma uko igenda ikura mu muntu bikazatuma noneho ibirenge bibyimba ariko cyane cyane mu rwanda noneho iboneka ikunze kuboneka ni iya mbere twavuzeho iyihe podokoriyoze ya podokoriyoze podokoriyoze nibyo
ye mu burundi iyi ndwara bo bayita imisozi nk'uko muvuze muti bamwe bitewe n'agace umuntu aherereyemo bayita ibitimbo abandi bakayita imidido mu burundi bayita imisozi ubwo rero noneho nagira ngo mutubwire ari bande bakunze kurwara iyi ndwara murakoze cyane nibyo koko kuko iyi ndwara ikunze kurwarwa n'abantu akenshi bagenda igihe kirekire ku butaka noneho ubwo butaka bukaba burimo ubutare cyane cyane bigaragara ko bushobora kuba ko ubwo butare bwo muri ubwo butaka buba bwaturutse ku butaka bw'ibirunga niyo mpamvu ushobora gusanga wenda ahantu ho mu majyaruguru ndetse n'uburengerazuba bashobora kuba bafite iyo ndwara cyane wenda kuruta ahandi ariko ntibivuze ko nk'ahari idahari nubwo mu rwanda ari nke cyane ni nke cyane wenda turaza ku bigaragara ko ari nke cyane ku biri mu mazeru n'ibice zeru zeru zeru ku buryo mu rwanda bayirwanya bake cyane ariko abantu barwanya ba bandi bagize igihe kirekire nibura ubushobozi bwagaragaje ko mu by'ukuri bishobora gusaba imyaka icumi kugira ngo umuntu agaragaze ubwo burwayi noneho hari n'ikintu cyagaragaye ko mu by'ukuri muri abo bantu bayirwara hari ukuntu mu miterere yabo y'umubiri ibyo twakwita genetike baba bari bagiye gushagarira cyane kuri ubwo butaka noneho ubwo butaka bwakwinjira mu ruhu kubera bwabushagarira bo mubabamo bitewe n'imiterere y'umubiri bakaba bagira uburyo umubiri wabo uhita ushaka kwirwanaho binyuriye bitewe n'uko umubiri wabo ugenda ushakira kuri ubwo butare bwo mu butaka bigatuma noneho uko umuntu ushaka kwirwanaho bigatuma hahana ubutaka bwinjiriye habaho kubyimba kw'imiyoboro imwe n'imwe iyobora y'amatembabuzi yo mu birenge ukubyimba kwayo ikagenda yangirika uko yangirika ndetse hari n'igenda ifungana ikaziba iyo amazi atemberaga hariya mu birenge aba atagitembera neza bigatuma rero ikirenge kibyimbamo kugira ngo ya mazi atabasha gutembera
ubwo se iyo ndwara iravurwa ikaba yakira nk'uko nari maze kubivuga mu kanya gato urumva ko niba bitewe n'imiterere y'umuntu cyane genetike wa wundi uteye ku buryo agira ubushagarira cyane bwihariye kuri bwa butaka biravuga ngo ishobora kuvurwa cyangwa gufashwa umuntu ashobora gufashwa akagira ubwo agaruka kugira ikirenge kizima nk'abandi bantu bose bagira ngo bayirwaye ariko ibyo ngibyo byasaba ko za ngamba zijyanye no kwirinda gukina bwa butaka bwa butaka bumutera ibibazo bimusaba ko izo ngamba zikurikizwa niba wenda agomba gukomeza kwambara inkweto igihe cyose agakomeza kuzambara kuko aramutse adakurikijeho aya mabwiriza cyangwa za ngamba zirinda gukina bwa butaka yakongera akagira ikibazo cyo kubyimba ibirenge nka kwa kundi kuko urumva biba biri muri we bitewe n'imiterere y'umubiri we ariko barafashwa rwose ku buryo hari ikintu hari icyo bitanga ngo tutavuga ngo ni ugukira burundu ariko usanga agize ikintu kizima ku buryo usanga rwose afite ubuzima bwiza utamenya ko wanarwaye iyo ndwara kereka wenda bitewe na degere byagezeho nibwo bishobora kugabanuka gatoya ariko wenda bikaba bitahita bica ako kanya ariko wamureba ugasanga ntabwo bimuteye ku ubumuga ntibitumye atikorera imirimo isanzwe ku buryo usanga rwose ameze nk'abandi bantu bazima badafite indwara
nagira ngo noneho twakire abakunzi b'ijwi rya amerika ramberi nguhereho urahagana hehe mpagaze mu gisagara cya bujumbura
iyi ndwara y'imisozi se iwanyu aho ngaho murayibona namwe iyo ndwara uko bimeze ino mu burundi navuganye nk'irya ndenda nayo ntibazasohora birahasika ariko birashaka kuba birashaka gushyika ariko ntabyo nzi
ye wari ufite akabazo
nyine mu gihe biba bishyika bikagaragara yuko umuntu arwaye iyo ndwara ingene buyikinga bakayivura bakayituza kugira ngo ntizongere kugaragara mu bantu
jean bosco ramberi arabaza niba hari uburyo umuntu ya yakwirinda kuba umuntu yakwirinda kuba yarwara iyi ndwara hanyuma rero no kuyivura nibyo kuko nk'uko twabivugaga ni indwara rwose ishobora kwirindwa mu buryo buzuye ku buryo rwose abantu batakwigira bahugira aho bahurira nayo cyane cyane niba baba bafite ya miterere yabo y'umubiri yihariye ku buryo ariko bitatuma bayirwara urugero kwirinda ni uburyo busanzwe bw'isuku rusange abantu bagira cyane cyane kwambara inkweto niyo nibwo buryo bw'ingenzi cyane kwirindwa kugira ngo umuntu ayirinde kuko iyo umuntu yambaye inkweto icyo gihe ntabwo ivumbi rimugeraho cyangwa se niyo nk'abantu bakunze kugira ibikorwa by'ubuhinzi cyane bakaba batunzwe n'ubuhinzi bashobora guhinga ko bambaye inkweto zitabasha ku zibagera hejuru ku buryo batabasha kujya aho bahurira n'ubutaka ngo babashe kwinjira mu ruhu rwabo noneho no ku bandi bantu bashobora kuvuga bati se birashoboka gute ko twahinga twambaye inkweto ahantu hagoye tugurana no mu gishanga cyangwa ni ahandi hantu hagoye kwambara inkweto cyangwa se ntitubasha kubona izo nkweto twakwambara turimo duhinga aha birashoboka ko mu gihe noneho barangira ibikorwa byabo by'ubuhinzi bashobora kugira isuku ihagije y'ibirenge kugira ngo rya vumbi cyangwa bwa butaka bwagiye bufataho bubashe kuvaho aho ngaho bisaba iki bisaba gukaraba neza isabune n'amazi n'isabune hanyuma noneho ahandi haba hafashemo ubutaka urugero nko mu nzara cyangwa se mu hagati y'amano bakaba bakoresha n'akaroso gaciriritse bakaba babasha kuhakuba neza ku buryo bizera ko bwa butaka bwavuye ku kirenge bugasigara ku kirenge ngo bukomeze kwinjira mu ruhu buzagende bwangize imiyoboro ntembabuzi iba mu birenge ubu ni uburyo bwiza rwose bwo kwirinda kugira isuku ihagije y'ibirenge ni ukuri icyo gihe nta hantu bahurira n'uburwayi abajije n'ikindi kibazo cyane no kwivuza ati cyo kwivuza de nibyo koko nta kinini kivuga ngo ni inkinywa ndahita ngira ino ndwara y'ibirenge oya ni ukuvuga ngo aha ngaha ni bivuza bate icya mbere ni ukubanza kumenya icyateye uko kubyimba kw'ibirenge kuko nk'uko nabivuze ntangiye dutangira hari ibintu byinshi bishobora gutera ino ndwara nkaya nkandirije twavuga yitwa lymphatic ni indi ndwara yitwa gutyo iterwa n'agakoko kitwa ubuceriya bankrofti noneho kagera mu muntu bitewe n'uko ari umwe n'umubu hari ibihugu bimwe na bimwe usanga noneho ubu bwoko bwa seriyoze lymphatique aribwo bwiganje cyane kurusha indwara ya ya podokomyoze y'imiduga yindi y'ubundi bwoko biterwa n'ubutaka noneho mbere bisaba kubanza kumenya ese icyateye iyi ndwara ni igiki iyo tumaze kumenyekana ibyo bishobora gukorwa wenda tugendesha ubuzima ry'iyo ndwara mbere y'uko ivurwa bisaba kureba ese wabyinze ibirenge ryari ryatangiye ryari ashobora kuvuga ati wenda imyaka icumi ndwaye cyangwa byatangiye gutya twumva ese byatangiye ryari ariko kuri iyi ndwara ya podokomyoze iyi yandura bitewe no kugenda igihe kirekire ku butaka nta nkweto umuntu yambaye ikunze gutangira mu birenge umuntu akumva kuyarya mu kirenge noneho ikazamuka ububyimbe bugahera hasi ku kirenge buzamuka hejuru naho mu gihe ino ndwara ya seriyoze iriya iterwa na n'uriya mubu iyo kubyimba bihera hejuru
bigana he
bihera hejuru hano ku matako bimanuka hasi mu birenge
ni ukuvuga ko ari akaguru kose noneho icyo gihe bigenda bitandukana hari igihe ashobora kubyimba akaguru kamwe kuri filariyoze akabyimba akaguru kamwe mu gihe hano kuri kuri podokoniyoze amaguru yose arabyimba ariko ntagire mu buryo bungana none niba kubyimba byahereye hasi mu kirenge mbere atangira kumva uburwayi yumvaga aryarya akarikirwa mu kirenge noneho kubyimba bihereye hasi mu kirenge bizamuka gutyo amaguru yose arabyenge ariko yose ntabwo abyimba kimwe noneho umuntu akamubaza ibyo byose bituruka mu kumubaza ibibazo bijyanye n'uburwayi bwe none umuntu akongera agakora n'iriya tese noneho ireba ese ntabwo yaba ari ya parazite yateye buno burwayi ya bucari ya bankrofti yatewe n'awa mubu umuntu akongera akamubaza niba wenda ataregezuye kuko ushobora gusanga arwaye n'indwara z'umutima imitsi iyobora amaraso ikaba itameze neza ugasanga nabwo yabyimba ibirenge niyo mpamvu amaze kumenya neza by'ukuri ko ari podokoniyoze bino bitimbo biterwa no kugenda ku butaka unatambaye inkweto icyo gihe noneho kuvurwa ni kwa uhabwa bitewe na n'ikigero indwara igezeho kuko baba harimo ibyiciro bitandukanye hari ibyiciro bigera kuri bitanu wenda ndaza kubivugaho igihe nikidukundira mfite utubazo tubiri muganga mbega iriya ndwara nayo ishobora kuba muri za zindi zo mu miryango bita uruhererekane akabazo ka kabiri muganga iyo ndwara yayibonye kera nubwo mvuga ngo mu majyaruguru wapi hano mu rwanda hose irahari ariko abantu benshi nakunze kubona harayisazana pe n'ubu ngubu hari n'uwonzi uwa mbere yapfuye ari umukecuru atarimishe n'ubu hari uwonzi arayifite kandi ni umusaza rukuku ariko noneho muganga hari kesi hano hari umuntu uzi we ayifite ku kaguru kamwe akandi iri mu gihe mbe muganga icyo gihe biba byatewe n'iki ubushatsi bwajya bugaragaza ko hari aho mu miryango usanga abantu bafite iyo ndwara nanjye hari umuryango undi umwe wavuze ko mu by'ukuri uyirwaye n'umwana we yayirwaye ibyo byagiye bigaragara mu bushakashatsi kubera ya miterere y'umubiri umuntu ayihererekanya undi ku buryo niba umubyeyi umwe agira ubushagarwe kuri bubuye buva mu butaka n'umwana we ashobora kuzabugira byaragaragaye rwose ko bibaho cyane bibaho nubwo atari umuryango yose ufite iyo ndwara mu by'ukuri iyi ndwara ni koko umuntu ashobora kuyisazana pe ikibazo gishobora kuba ni igihe ashobora kurwara ubu burwayi noneho uko ikintu cyangirika hasi hakajya n'izindi mikorobe izo mikorobe cyangwa se infection hakagira infection bitewe n'izo mikorobe iyo infection wenda akaba itavurwa neza ngo ukire ikamutera ibindi bibazo by'inyongera bishobora kumujyana ku rugo uwo yari jean bosco mbonigaba ni umuyobozi w'agateganyo w'agashami gashinzwe kurwanya indwara zititaweho mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc mu rwanda ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimira injeniyeri karis wadufashe mu buhanga bw'ibyuma fatuma arimasi karara wadufashe kwegeranya aya makuru ndetse na frederic nkurikije wari uyihagarariye kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika